iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri uno munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndabahaye ikaze mwese ubundi nimba urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amatekwa y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi
abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya kiziba mu burengero bw'u rwanda babandanya kwerekana ko bafashwe nabi barasaba kuronderwa ikindi gihugu kitari u rwanda bojamwo iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'izerekeye akarere k'ibiyaga binini turazibashikiriza ndabahaye ikaze mwese reka duhere makuru hano muri amerika aho abantu batatu bakomeretse uyu munsi wa kabiri ku ishuri rikuru riri muri komine st marys uh, hano mu ntara ya maryland muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko bitangazwa n'umupolisi mukuru wo muri iyo komine amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe indero n'inyigisho muri iyo komine bavuga ko abanyeshuri bose bavanywe muri iryo shure bagatwagwa mu kindi kibanza kiri hafi y'irindi shure rikuru ryitwa leonard hard high school ibiro by'igipolisi byatangaje ko abantu babiri bakomeretse baciye baciye banyarukanwa mu bitaro yamara ngo nta makuru byari bifise yerekeye ukuntu abo barashwe bamerewe kuva rero inkoho yumvikanye kuri iryo shure haciye hafatwa ingingo yo kuzibira uruja n'uruza rw'iryo shure iryo shure ryitwa Great Mills High School riri ku birometero ijana uvuye hano ku mugwa mukuru wa Washington buramatari w'intara ya Maryland Larry Hogan ryatangaje ko ibiro byiwe biriko birahanahana amakuru n'ibiro by'abapolisi hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano iyo nkuru mu buryo burambuye turabashikiriza mu kanya kari imbere radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini ubuyobozi bw'inkambi ya kiziba buravuga ko kuva itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kabiri hamaze gushingurwa impunzi cumi na zitanu abagera kuri mirongo umunani bakaba barakomeretse harimo umunani biciwe ku biro bya hsr ku biro bikuru bya hsr ikirongi batatu biciwe mu nkambi barashwe n'igipolisi cy'u rwanda n'abandi bane bamaze gupfa bazize ingaruka z'ibyabakorewe claude ganza munyamagana aradusobanurira ibindi kuri iyi nkuru yarabagendeye imibare y'abishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya kiziba zikajya gukambika ku cyicaro cya hcr karongi zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi itatu izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi ubundi nimba urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amatekwa y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimu cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu uduha agaciro agaciro ka kimuntu ntako duheruka nta nako tugira ku buryo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibariza ababyeyi turarenganye dufite agahinda birababaje cyane bitewe n'agahinda dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu ni kera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiyeho umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda sipite osibadige yavuze ko twari twatangaje imibare yerekana abantu makumyabiri bakomeretse muri ibi bikorwa nkubwiye ushireho n'abapolisi barindwi nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'ay'amabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri batanu bumvise ko hari abantu cumi na batanu bafunze ku itariki makumyabiri n'enye z'uko kwezi hashyinguwe impunzi umunani mu irimbi rya birembo riri mu kagari ka nyarusazi mu murenge wa bwishyura mu karere ka karongi byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashyinguwe ntibaremera ko babashyinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi nta mihango yabayeho muri make yo gu- isanzwe y'abantu baherekeza ababo byagenze gute byakozwe bite byakozwe n'andi byakozwe na leta Kwa- wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntabwo bashyinguwe n'ababo ntabwo twabashyinguye twe njye n'ubu ntabwo nemera ko nashyinguye muri umuna wanjye ni umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagatwara tarasima y'umuhanda uhari ureba uhagaze ku ruhande muri umuna wanjye njye ntabwo namuherekeje ntabwo namushyinguye nyuma y'aho hcr itangarije ko impunzi zishwe ari cumi n'imwe ubuyobozi bw'inkambi ya kiziba bwo buravuga ko uretse ababuriwe irengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushyingurwa bamaze kuba cumi na batanu uyu ni bwana bangutse mahombi louis uyobora inkambi ya kiziba na mugenzi we bakorana muri komite nyobozi nyuma y'aho bashinguye umunani ku kibuye tutabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu aba cumi n'umwe nanone ndetse dufite n'imibare y'abantu barenga mirongo itatu ba nyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba n'abo ngabo mirongo itatu dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo aya ngaya tumaze gushyingura abantu bagera muri cumi na batanu kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga cumi na batanu bapfuye abandi bagera kuri mirongo inani b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiwe irengero ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatatu minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi midimari yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza minisitiri jean d'arc de bonheur uyobora midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa mpagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha nk'uko mwabibonye iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka nka guverinoma y'u rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nkamwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye hcr mu rwanda bwana ahmed babafor icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko hcr ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari cumi na batanu ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa kabiri tariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye hcr mu rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri makumyabiri na babiri bari imbere y'ubutabera aba makumyabiri na babiri ni nabo uyobora inkambi ya kiziba avuga ko bizwaho bari n'ubwo kubasura bitoroha uretse abafunguwe baje batubwira ko bari mirongo itatu na bane bakarekura cumi na babiri bagasigara makumyabiri na babiri ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo tuzi neza n'iyo mibare niba ari ukuri mu by'ukuri ni, ni ikibazo gikomeye ubuyobozi bw'inkambi ya kiziba buvuga ko hari abandi batazi iyo bari niba bakiriho ntibazi aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko abakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere nakwibutsa ko iyi nkambi ya kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi cumi na birindwi magana atatu ziri mu rwanda kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu claude ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane claude ganza munyamagana kuri iyo nkuru ahandi naho uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko byatsinze urubanza byari byaritwayemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango ni urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaji hamwe n'ubumwe bwa buraya economic partnership agreement mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru
umugwi w'abatanzaniya barimo abagwizatunga bitwaye basaba sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusinya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya buraya mu vy'ubudandaji ayo masezerano azwi ku izina rya accord de partenariat économique mu gifaransa urwo rubanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata amakoro n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva i buraya byuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba metre nestor kayobera aburanira leta y'u burundi niwe yashikije ijambo ku izina rya bagenzi we Ah, abanyarwanda barayasinye na kenya barayashira ku mukono ariko twebwe abarundi twashyira umukono na tanzania n'ubugande ubu tanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinye ayo masezerano banyanze amategeko yu- asaba yuko n'abata- n'abatashaka umukono rero batashaka umukono twe twerekana yuko gushaka umukono mu masezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye si umunyagihugu aja kutwitwarira ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira ahagarika amategeko kandi yubahiriza amategeko nico tuma rero twese nawe twiyemera kubera yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo ni umunyagihugu ntiraba ngo ni- ngo ni leta nico tuma tuvuga tuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kwitwara n'ibihugu ariko natwe twari dufise uburenganzira bwo- bwo- bwo bwo- bwo kwishura tukiregura uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije metre nestor kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta urwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose bagenzi we bamaze gushigikira ico ciyumviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma uburundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari hanyuma sene kavuga ati ibyo by'umushingamanza bundi avuze turabishimye turabikengurutse hanyuma rero dutsinze ndetse n'amagarama y- twakoheje akagerekwa gatwe kuri uwo muntu vyerekana yuko ab- abanyagihugu b'ibihugu vyacu batoza gukinisha iyi sentare canke ngo bakinishe ibihugu vyacu bibaza yuko ari ikuburiro nico gituma rero twebwe iyo dutsinze imanza nk'izi cane cane amasentare nk'aya mpu- mpuzamakungu biratunezeza cane ko vi- biboneka yuko vy'ukuri inyungu za leta tuzishikira tukazibungabunga ndetse naco gi- nico- naco umukuru w'igihugu ama- amaze imisi yerekana muri vya vyigwa vyi- amaze imisi atanga vy'ugukunda no gukundisha igihugu abenegihugu Eh, murazi yuko igihugu c'uburundi canswe baterako umukono cane cane kubera yuko cari cafatwa ibihano ntabwo cari gufata gushira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi Eh, cane cane muzi yuko bari badufatiwe ibihano abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri ko sindi ikinyoma mbega ineza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolensha urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru arabandanya ukwezi kwa gatatu buri mwaka ni ukwezi kwahariwe umukenyezi ku isi indongozi z'amashengero n'amadini zibona ko amategeko yo mu gihugu hakwiye kumurikirwa n'ay'imana kugira habeho ukungana kw'ibitsina babivugiye mu kiganiro bagiranye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika diane ndonse atangura yakira abatumire
patiri piyeri sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri ekerezi ya katolika turabaramukije amahoro neza diyoseze nkuru ya bujumbura ego pasiteri aline ndiho ku bwayo murongoye isengero abondenti life ubugingo busagutse turabaramukije ego namwe turabaramukije twakire na elhaj haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi turabaramukije na mwebwe turamukije turamutse abo turi kumwe turamutse abanatuwumviriza ego twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini muha ku bijyanye eh, n'ukungana kw'ibitsina ukungana kw'ibitsina mwebwe mu gihe ikibanza ikihe gapati tubere kuri mwebwe muri kiliziya katolika mubiha ikibanza kingana gute twebwe muri ekereziya katolika nta kibanza twavuga ngo tubiha tuvuga umugambi w'imana umugambi w'imana dusomye mu gitabo cy'amamuko turabona ko imana yaremye umuntu imurema ari umugabo n'umugore imana irabahezagira tugiye mu kigabane cya kabiri cy'igitabo cy'amamuko duca tubona ko imana yavuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyine umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe turavye rero ku ruhande rwa mbere agateka umugore n'umugabo barakanganya imbere y'imana kuko bose barimo agashusho k'imana hama imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira buzuzanye muri uwo mugambi w'imana ikibanza cy'umukenyezi kingana gute ni uko kubana n'umugabo gusa murakoze cyane sinovuga ngo ikibanza c'umukenyezi umukenyezi mu mugambi w'imana ngana n'umugabo ntibasumbana Mhm.
baruzuzanya Mm.
bari ku rugero rumwe baremanywe bose agashusho k'imana ego elhaj haruna mwaho bimeze gute urakoze kuri icyo kibazo ubwa mbere ho umuntu agarutse ku bitabo ku gitabo cy'imana dukwirikira cyane cyane umuntu agarutse ku bwene isi yabayeho irimwe n'umuremyi muri icyo gitabo bwa mbere turabwirwa tuti imana iratubwira ati nabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye kandi mukundane tugarutse rero ku kurema nyako imana yararemye adamu hanyuma ikatubwira ko yakuye yahengere mu gihe asinziriye agakura mu rubavu rumwe mu rubavu rwo ku bamfu akagufa hanyuma urwo rubavu imana irukoramo umufasha imubwira iti nguyu umufasha ndaguhaye mubane hanyuma kandi muri icyo gitabo hereza ikatubwira iti ndabaremeye abakenyezi kugira ngo munezererwe iruhande yabo ni ukuvuga rero ko umukenyezi ari umufasha w'umugabo kuvuga rero ko ngo ibitsina bingana bumva ko n'imana itabinganishije ko umugore n'umugabo ibyo byose n'amajyambere amwe ariko bose ni ibiremwa by'imana bifise iteka imbere y'umuremyi pasiteri aline ndiho ku bwayo mwaho mubivuga ku iki twebwe icyo twizera turabona mu ijambo ry'imana igikorwa Yesu yakoze yuko yakuyeho amacakubiri aravuga ngo nta mugabo nta mugore twese twacitse umwe muri kirisito Yesu rero twe turizera yuko imbere y'imana umugabo n'umugore bangana ariko tukemera kandi ko hariho urutonde imana yashyizeho ijambo ry'imana riratubwira yuko umugabo ari umutwe w'urugo hama umugore nawe akaba ari we amufasha rero turizera yuko ukuringanira kw'ibitsina cyangwa ukuringanira k'umuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore turabyemera kuko bose imana yabahaye ingabire zimwe ni nayo mpamvu ndi pasiteri ndi n'umudamu bamwe turabyizera ariko tukemera yuko hariho urutonde hariho urutonde mu muryango hariho urutonde nk'uko no mu gihugu abantu bashobora kuba bose bo kwiga bakaronka amanota amwe mugabo hakaba urutonde rw'umurongozi kanaka ego murumva ko n'imana yahaye ikibanza umukenyezi muravuga ko harimo ukungana ariko gusa hakabamo urutonde mbega mu mategeko hoho abakenyezi ntibakwiye kuba bangana mubo mubwira ubutumwa muri ibyo hari icyo mubivugaho twebwe twizera yuko ku mategeko hose no mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu no mu bijyanye n'ubuzima bw'ishengero no mu bijyanye n'ubuzima bw'ikibano umukobwa cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa umuhungu bangana kuko ibyo umudamu akora n'umugabo ibyo umugabo akora n'umudamu yobikora ibyo umukobwa ibyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora rero ibisigaye twavuga tuti bakwiye kungana muri byose ariko uruhara urutonde rukagumaho imana yashyizeho mu miryango yego ni urakoze ubwa mbere ho abuze urutonde biragoye kumenya urwo rutonde ashaka kuvuga arigo nashaka mvuge yuko bose babiri ni ibiremwa by'imana kandi bose yabaremye ibakunda ishaka ko buzuzanya ngaha ku isi ariko kandi tukamenya yuko nibyo hariho ibikorwa bimwe bimwe umugabo ashobora gukora n'umugore ashobora gukora ariko hariho ibindi umukenyezi yiharije n'ibyo umugabo aba yiharije nibyo yaravuze ko harimo urutonde hari ibyo umukenyezi yiharije ari wenyine abishoboye umugabo atabishobora hakaba n'ibyo umugabo ashoboye umugore adashobora nicyo gituma tutovuga ngo ibyo bitsina bishobora kungana ariko imbere y'ukuntu imana yabaremye birumvikana ko yuko yabaremye bose bakunde bavuga bati mugende mutware ibiri ku isi ibyo nasizeho mugabo tuvuze ngo ibyo bitsina bibiri birangana imana nyine ubari yabitandukanije ni bibiri bidasa ni nk'uko intoki zitanu tuvuze ngo rumwe ruza kungana n'urundi hari urwo tuza gucacura cyangwa urundi tukarukwega bitaza gukunda uko imana niko yabigize yavuze ati ndabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muwuzuzanye
urutonde urutonde navuze ni urutonde rwo mu muryango uko umuryango utunganije ubu ndavuga yuko mu rugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe murongozi umugore n'umufasha ariko mu bisigaye byose ko kuzuzanya ntibisobanura ko kuzuzanya mu buzima bwa minsi yose cyangwa mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'ishengero ntibisobanurwa yuko hariho ukurutana ko umugabo yoba aruta umugore tuvuge nko mu ishengero kanaka cyangwa mu gihugu kanaka rero nkavuga nti amategeko yarakwiye kuba angana kuri bose yego pati niho mubivuga ko iki numva umenya arabitomoye murakoze cyane amategeko akwiye kuba ari amwe ku bantu haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo murakoze cyane turi ko tuvuga iki kibazo nibaza ko twatandukanya ibintu ndemanwa n'ibintu bishyirwaho n'abantu ibintu ndemanwa ni ibintu umuntu avukana kandi byategekanijwe n'imana gutyo ari byo biza bizana akarangamutima karanga k'umukenyezi akarangamutima k'umugabo umukenyezi nge n'imana yamuremye aruzuzwa n'umugabo kugira bashobore kuronka umwana kugira bashobore kuba umubiri umwe ntiyoronka umwana wenyine atamugabo ahari n'umugabo ntiyoronka umwana wenyine atamukenyezi ahari ibyo rero n'imana yabipanze gutyo yabiremye uko kubera ko umukenyezi yaronse iyo ngabirano yo kuba nyina w'abana imana yaciye imuronsa n'ingabirano zijanye n'ingenamera igihe yibungenza n'ingabirano zijanye n'ingenamera igihe yonse umwana ibyo umugabo ntabyo afise ku rugo ruhande turumva ko umugore adashobora kungana n'umugabo ku rugo ruhande ntibishoboka umugabo nawe imana yaramuhaye nawe ibimugenga nk'umugabo tumaze gushika ngaho rero ubwo ni uruhande rwa mbere rw'iby'imana yaremye gutyo atamuntu n'umwe arekuriwe guhindura cyangwa ngo anganishe kuko ntibishoboka duca tugenda rero mu bisigaye imibereho rero ya minsi yose ingena umugabo abana n'umugore ingena umugore abana n'umugabo ingena ababyeyi babana n'abana aho niho hacaza amategeko yashyirwaho n'abantu ayo mategeko rero ategerezwa kumurikirwa na bimwe imana yategekanya kugira ntihagire uwurengera uwundi cyane ntihagire uwiha ububasha atagira hama baheze rero babane neza bafise amategeko abanganisha ku rugero rumwe mugabo yamurikiwe n'iby'imana yategekanije mu kurema umuntu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mbega ayo mategeko noneho afasha kugira ngo ashobore kunganisha ibyo bitsina nk'uko muriko murabivuga nibyo nk'uko mugenzi padiri agiye kubivuga nibyo navuze hariho ibice bimwe umugore n'umugabo bafise uburenganzira bumwe no mu bindi bice bidashoboka koko ariko bimeze ayo mategeko rero uko ameze ubwa mbere twebwe nka twe mu kwemera kwacu niyo muri kumuragenda muri abantu babiri murafise umuntu iyo aza kubaza ijambo imbere y'ubu ni muri babiri nimba muri abagabo babiri mwese nimba mungana ku rugero rumwe muravuga muti dufashe urugendo ni naka yitwa ko ari umukuru ku rugendo mu rugo rurimo umugabo n'umugore umugabo ni serugo umugore ni narugo hariho ibintu byinshi by'akabazwa bijya no mu mategeko ugiye muri bicya gitabo dufate nko mu burundi cingo n'imiryango hariho ibijeje umukenyezi byinshi aza kubazwa nk'uko naho mufata mufashanya indero ya mbere y'umwana ariko amajambo umwana aza kuvuga ayabwirwa na nyina kuko aba ari ku ibere rya nyina byumvikana ko amufise ko umwanya munini gusumba se wiwe kandi nk'uko tunabizi nuko n'iyo serugo atashe kenshi umwana ari kwarakora udukosa ubona na nyina amubwira ngo ngaho ngaho paparaje urumva ni ukuvuga ko we bari kumumengo byari ibisanzwe ko bamaze kumenyerana mu bijyanye n'amategeko nibyo hari amategeko abantu bashyize bagashyiraho ariko twifuza ko menshi yogenda yisunga ayo mategeko y'imana kuko ayo mategeko y'imana ntahinduka mu bwayo abantu hari abashyiraho haciye iminsi bakabona ko hari icyo bihenze ukavuga ati tugisubiremo ariko ay'imana uko twayasanze niko tuzoyasiga ku minsi tutazi tuzomara ngaha nicyo gituma abantu boza barayisunga tukumvira rero yuko imana hari ahantu mu bitari bikenganishije umukenyezi n'umugabo umugabo kandi no mu bindi itabanganishije kuko uko yabaremye ariko byari bimeze mbega mu bushobozi bw'ibyo bashobora gukora mu gihugu nyine kuri aya mategeko nyine yo mu gihugu yo kuvuga bati uyu iki kibanza gishobora kujyamo umugore cyangwa gishobora kujyamo umugabo ibyo byo byo ntibikwiye kuba bangana by'ukuri ibyo muri byinshi yari yavuze ati bara muri byinshi mu byo bashobora gukora nk'imirimo barashobora gusa n'ababinganya mugabo ntitwibagire yuko uko patiri yabivuze umukenyezi aribaruka iminsi itari mike mbere yuko yibaruka arafise uburenganzira bwo aruhuka kugira ngo aze kwibaruka ikibondo kimeze neza n'iminsi itari mike nyuma y'uko yibaruka arafise iminsi itari mike kugira ngo aruhuke umwana aronka akanya ko kwimenyereza na nyina wiwe iminsi iri ku ruhare usanga iri hafi ya mirongo icenda ni ukuvuga ko no mu bijyanye n'ayo mabanga hariho bimwe bimwe bishika muri icyo gihe bikamara umwanya uriko bikorwa n'abandi mugabo uwo mugabo atashobora kuba afite uburenganzira uvuga ariko no mu bikorwa bya misi yose two turakora amabanga hariho amabanga ushobora kubaha n'ayandi uvuga uti aya nkayamuha bivanye n'ibihe byiwe nk'umubyeyi hariho ibishobora kuza gucererwa bitashobora kuza gukorwa mugabo rero twavuga yuko byinshi barabishoboye mwe ntitwavuga ngo ni byose nabo nyine ngira ngo barabizi barabyemera cyo bivugaho amategeko y'imana icyo ijambo ry'imana rivuga twizera kiratomoye kandi ntigihinduka rero ijambo ry'imana rivuze ko mu rugo umugabo ari umutwe w'urugo ari we abazwa ari we afite ijambo rya nyuma ari we murongozi birumvikana nubwo amategeko y'abantu yohindukira akavuga ngo umugore niwe mutwe ntibihinduka ariko turabona kandi mu ijambo ry'imana twebwe twizera abagore babaye abacamanza bagahaguruka mu gihe abagabo batahagurutse turabona abitwa ba deboha turabona mu ijambo ry'imana abadamu batanguje ubutumwa bwiza twebwe ijambo ry'imana twizera turabona ko umugore wavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ari umudamu igihe yuko yesu wacu yazutse igihe abagabo bari bagiye kuroba rero ku bwacu turavuga tuti yaba turabye ingabire ziri mu bagabo tukazisanga mu bagore turabye amashuri abagabo bashobora kwiga tugasanga n'abagore barayiga turabye imirimo abagabo bashobora gukora tukabona n'abagore barayikora rero turavuga tuti ibyo bisobanurwa yuko nta jambo ry'imana ritubwira yuko hariho ibikorwa byagenewe abagabo hakaba n'ibikorwa byagenewe abagore nimba ijambo ry'imana twebwe twizera bibiriya twebwe twizera ridashiraho itandukano ry'ibikorwa by'abagabo n'abagore turavuga ati ku bw'ibyo icyo gihe harimo uburinganire imbere y'imana yego ariko yavuze ati kubera ukuntu umukenyezi aremwe ati hariho ibyo adashoboye gukora kubera umubiri we utabimwemerera ati nkuba yibungenze biramutuma hariho ibikorwa bimwe bimwe atoshobora hariho ibihe kanaka by'ubuzima bishobora no gushikana umugabo ahantu kanaka ashobora kuba yo bageze mu sazi mbwaguma ari umugabo mu nk'akaroro umugabo ashaje umugore akaba akibasha ugira umugore aca ahinduka umugabo rero ni ibihe by'ubuzima rero iyo umudamu amaze igihe yaragiye yibungenze ntaca kugwa mu gisirikare aguma ari umusirikare kandi agumana ipete ntibarimukorora yego ikibazo nibaza kihari uno munsi ni uko hariho abantu barondera kuronka ibintu bihakwa kuba biciye ku biri n'iby'imana yatunganije umukenyezi akarondera kuba nk'umugabo kumera nk'umugabo gaca ashaka kwanka ingabirana imana yo yamuhaye tugeze ngaho rero kuraba mu by'imibano ya minsi yose rero no duca tubona mu ishure tugiyeyo twese twiga ibiharuro cyo kimwe mvuga uwubishoboye umukobwa araba uwa mbere umuhungu akaba uwa kabiri aho nta ngorane twigishijwe bimwe ngo tugiye gusama inda umuhungu ntarimo tugiye kwigisha amategeko tukajya mu ishuri kwiga amategeko twigamwe ufise ubwenge gusumba ubundi arabitahura gusumba ubundi nimba ari umuyigeme arabitahura gusumba umugabo ibyo biri uko tukabyakira gutyo rero kuri urwo rugerero rero amategeko aje nafatire ngaho afatire kuri ibyo twaronse kubera ibyigwa afatire kuri ibyo turonka kubera imico kuri ibyo turonka kubera aho tubaye umugabo ntarenganye umugore umugore ntarenganye umugabo umugabo umugore ntace yiyambura ryatekagiwe ryo kuba umubyeyi ryatekagiwe ryo kuba umugore umumama warondere kuba umugabo ntibikunda ikindi ntanongera ko ngaho rero kindi ni ikihe numva gishaka kugenda kitugora ni ukwemera uko turi ntanga akarorero nk'ubu wewe umwaka w'ishuri uratanguye mu kwezi kw'icyenda turadufata muri sogonderi turajya dushyiraho abagore gusa bigisha kuva mu w'indwi gushyika mu w'icumi na gatatu bose bibungenze nibagira rimwe kubyara umwaka uzohera w'ishuri nicyo gituma rukuzo turiyakira uko turi hama mugabo ingena ubuzima butunganywa agacaba rero kwakuzuzanya harimo abakenyezi batanu ntihaba abagabo batanu ibyo baba babitunganije neza atangorane bayatawukomeye uwundi mugabo umukenyezi azanye diporome umugabo akazana diporome babakira ku rugero rumwe bakabaha ikibazo umukenyezi agitoya akaza arakaronga ngo nibasanga muri ako kazi bari bagiye gutanga bari bafise abakenyezi icumi bagiye kubera bibungenze nawe akaba aje yibungenze bazaba bakijijiki naho uraba idiporome cyangwa urupapuro rw'umutsindo uretse ukaraba akazi ugiye gutanga kameze gute mbega uyu mukenyezi nikaza kumutera ingorane gusumba aho ukunze kuvuga ngo kariko karamungura cyangwa igihe kariko karanyungura nagiye ndiko ndatanga abakazi ego reka tubashimire elhaji haruna nkundi wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi turabakengurukira ko mwitavye ubutumire mwakoze kudutumira nshima n'ikiganiro twagiranye n'abantu ariko nibutsa kandi yuko twebwe nk'abantu tugize amategeko twoguma twisunga n'ayimana ntitujye ku ruhande pasiteri aline ndiho ku bwayo umurongo w'isengero abondenti life turabakengurukiye yego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira yego namwe bwe patiri piyeri nsengiyumva muri mu biro bigejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura namwe bwe turabakengurukiye murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye n'aba bavukanye twahuriye ngaha ego eh, twibutse abatwumviriza ko mwari kumwumviriza ijwi rya amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni naho duhereje ibiganiro twabateguriye muri ino saha mwakoze cyane twari kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio na fatuma karara arimasi